Kama nimepigwa na ume
murumva ijwi ry'amerika icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika hano i washington dc njye ubasuhuje ndi timu harisi ishimwe mbahaye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ku munsi w'ejo kuwa gatandatu umuyaga mwinshi uvanze n'imvura wasenye amazu arenga magana abiri y'impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mugenzi wacu vedaste ngabo yakurikiranye iby'iyi nkuru avugana na iranzi olivier uhagarariye impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi atangira amubwira uko byari byifashe amazu menshi atari make yagurutse ayandi arabomagurika haba amasanganya y'abana bagweho n'ibiti bakaba bari mu bitaro by'inundu rero uko niko byagenze muri make ni umuyaga washoboye kumara hagati y'amata cumi na cumi n'itanu olivier umuyobozi w'inkambi ya rusenda ni amazu angahe mumaze kubarura yaba yibasiwe n'uwo muyaga uvanze n'imvura ugiye kuraba neza amazu yahuye n'ikibazo ashaka arenga amajana abiri kuko ugiye kuraba amazu yagurutse ubugaragara ukaraba n'amazu yagiye arahenagurika ukaraba n'abantu basiga mu mikangaratete y'amazu y'ubukene bw'amazu kuvuga igiharuro dufata uno munsi kirarenga amajana abiri c'amazu gushika muri aya masaha tuvugana hari abantu uwo muyaga uvanze n'imvura waba wishe cyangwa wakomerekeje hakomeretse abana babiri abana babiri bashoboye gukomereka muri uwo muyaga bagweho n'igiti cy'ikigazi nicyo baguyeho mugabo bakaba bari ku bitaro bya nundu ni abana babiri village cyane zibasiwe n'uwo muyaga uvanze n'imvura ni izihe ni village ya mbere village y'umunani village y'icumi village cumi na gatandatu village cumi na gatanu village ya gatatu ari mu gice cya rusenda ndetse hakabaho village ya gatanu mu rurinda amavillaje ya za mirongo ine mirongo itatu n'icyenda itatu n'umunani itatu n'indwi village ya mirongo itatu na kabiri aho ni mu gice cya rurinda mu gatunguru ya mbere n'iya kabiri naho ni uko byose n'ingorane zabaye ingorane ni ukuvuga ko tuvuga yuko mu mavillaje agize isi ya rusenda amavillaje mirongo itanu tuvuga ko amavillaje afite ibibazo mu mpande zose
abibasiwe n'umuyaga aho mu nkambi ya rusenda kuri ubu bakambitse he gushika amasaha tuvuga ntaho twaronka twacumbikira mu gihe tubona ko n'ahantu boronse indaro naho nyene inzu isa nizagurutse ni ukuvuga ko ni ikibazo n'ubundi twamagerageje kumenyesha abashefu ababijejwe ababijejwe ku rwego asere yayibaraka twamaze kubamenyesha ibyabaye ndetse na senere rero gushika amasaha twese turahagaze ntituzi icyo turi bukore n'imiryango iri mu mutangaratete nta gahunda aseri ifite yo kuba yavugurura ayo mazu mu mwaka uheze twatanze igicigiri cy'amazu ashaka ku majana umunani yahuye n'ikibazo kugira ngo bashobore kuraba icyo gukora mugabo gushika amasaha ntashoboye gukorwa rero ikibazo cy'abarefugee mu rusenda kujya n'ibisakazo n'amazu byabo ni ibintu bya kera amashitingi yatobaguritse ibiti byaramunzwe izindi bo inzu ziragwa reka haba akajagari kenshi gushika amasaha rero hasi hashyira hakora birashoboye kugarukira abahuye n'iyo n'ibyo bibazo ariko gusa n'umugambi wo kubakira abapebesi nawe nyine biboneka yuko uriko uraburagizwa nta muco mwiza uhari urakoze olivier kuri iki kiganiro ijwi rya amerika murakoze cyane umunyamakuru
urakoze ngabo reka tuve mu karere twerekeze amaso ku ntambara ishyamiranyije hamasi na isirayeli ni intambara umutwe wa hamasi wumvikanye uvuga ko ifite impamvu bityo hakaba hari abayishyigikiye ndetse n'abayamagana ku ruhande rw'ababona ibintu kimwe nka hamasi harimo abayoboke b'idini ya kisilamu babarirwa mu bihumbi bo mu burasirazuba bwo hagati kuwa gatanu w'iki cyumweru turangiza bakoze imyigaragambyo yo gushyigikira abanyapalestine no kwamagana ibitero by'indege bya isirayeli kuri gaza iyi myigaragambyo irashimangira ko iyi ntambara ishobora kwagukira mu karere kose ni mu gihe isirayeli yitegura kugaba ibitero byo ku butaka mu muhora wa gaza temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru
kuva muri amani yorudaniya kugera isana mu murwa mukuru wa yemeni abayisilamu biroshye mu mihanda nyuma y'amasengesho yo kuri uyu wa gatanu byari mu rwego rwo kugaragaza uburakari batewe n'ibitero bya isiraheli kuri gaza byatangiye nyuma y'aho umutwe wa hamasi ugabye igitero cyatunguranye kuri isiraheli ku wa gatandatu ku musigiti wa al aksa i yeruzalemu igipolisi cya isiraheli cyemereraga gusa abasaza abagore n'abana ko ari bo binjira mu mbuga yawo iri ku gasongero k'umusozi mu bazaga gusenga ibyo byakorwaga mu kugerageza gukumira ko hakwaduka imvururu ni mu gihe ubusanzwe buri wa gatanu aha hakoraniraga ababarirwa mu bihumbi mirongo umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press yabonye abapolisi bemerera umwana umwe w'umwangavu na nyina kwinjira muri iyi mbuga ngari ku bantu bagera kuri makumyabiri bashakaga kwinjira barimo yewe n'abarengeje imyaka mirongo itanu abasore b'abanyapalesitina bangiwe kwinjira bari barekereje mu ntambwe nkeya ku bwinjiriro bwa Lions Gate ubona ko bababaye kugeza igipolisi kihabirukanye kikabasohora bose muri aka gace ka Old City Ahmad Barbour w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko usanzwe ukora akazi k'isuku mu ikanzu yera ubona ko yazibiranyijwe n'uburakari nyuma y'aho igipolisi kimubujije kwinjira ngo asenge yagize ati ntidushobora kubaho ntitubasha guhumeka barimo kwica buri cyiza cyose kiturimo avuga ku banyayisiraheli uyu musaza yagize ati buri kimwe tubujijwe bo baracyemerewe uyu musigiti wubatswe mu mbuga ngari iri ku gasongero k'umusozi ahantu hatagatifu kubo mu idini ya kiyahudi n'abayisilamu kandi amakimbirane aturutse ku kuhiyitirira yagiye yadukamo imvururu na mbere ari aksa ni siti iza ku mwanya wa gatatu mu hantu hatagatifu kurusha ahandi mu myemerere ya kiyisilamu uyu musigiti kandi wubatswe ahantu abayahudi bita temple mount ahantu hatagatifu kurusha ahandi hose mu myemerere ya kiyahudi igipolisi nyuma cyaje gukoresha ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abantu mu duce twa Old City na Yeruzalemu y'uburasirazuba umuryango utabara imbabare ishami rya Palestina watangaje ko abaganga bawo bavuye abantu batandatu bakomerekejwe barimo umwe wakubiswe n'abapolisi Temistokle i Beirut muri Liban ibihumbi by'abashyigikiye umutwe wa Hezbollah bazunguzaga amabendera ya Liban aya Palestina n'aya Hezbollah baririmba indirimbo zo gushyigikira Gaza zinahamagarira urupfu kuri Israel umutwe wa Hezbollah ubyitwara mute uyu mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Irani ukorera mu gihugu gituranyi cya Libani warashe ibisasu ku butaka bwa Isiraheli kuva igitero cya Hamas kibaye ariko ntabwo winjiye mu ntambara byeruye icyakora umunyamabanga mukuru wungirije wa hezbollah yaburiye ko uzakomeza gucungira hafi ingendo z'amato y'intambara ya leta zunze ubumwe za amerika n'ay'ubwongereza mu nyanja ya mediterane abategetsi ba amerika barimo na perezida joe biden baburiye kenshi irani n'inyeshyamba ishyigikiye mu burasirazuba bwo hagati kutinjira muri iyi ntambara asa n'usubiza kuri ibi bwana nayimu kasimu umuyobozi wungirije wa hezbollah ubwo yagezaga ijambo ku bashyigikiye uyu mutwe mu majyepfo ya beirut yagize ati amato yanyu y'intambara ntadushishikaje yewe n'amagambo yanyu ntaduteye ubwoba twe nka hezibora dukurikira intambwe z'umwanzi kandi turiteguye byuzuye igihe cyo gufata ingamba nikigera tuzabikora i bagdadi naho abigaragambya babarirwa mu bihumbi bakoraniye ku rubuga rwa tahiriri square rwagati muri uyu murwa mukuru wa iraki mu myigaragambyo yahamagajwe n'umukuru w'abashite akaba n'umutegetsi mu bya politiki muktada al sadri mu ijambo ryanyujijwe kuri interineti arisadiri yagize ati iyi myigaragambyo itera ubwoba umubi ruharwa ari wo amerika ishyigikira iterabwoba ry'abaziyonisite bakorera abacu muri palestina hirya no hino muri irani igihugu gishyigikiye hamasi kikaba n'umwanzi ukomeye wa isiraheli mu karere abantu benshi bigaragambije iterani mu murwa mukuru batwitse amabendera ya isiraheli n'ay'amerika baririmba ngo urupfu kuri isiraheli urupfu kuri amerika isiraheli izarimburwa kandi palestina niyo izayigarurira perezida wa irani Ibrahim Raisi mu ijambo yavugiye mu ntara ya Fars mu majyepfo y'igihugu yagize ati abanyepalestina bararambiwe ubu icyo mugamije ni ugusenyagaza amazu y'abaturage abatuye isi na palestina bazabateza akaga muri yemeni mu murwa mukuru sana uyobowe n'inyeshyamba z'abahuth zishyigikiwe na irani zikiri mu ntambara n'ihuriro ry'ibihugu biyobowe na arabiya sawudite amashusho yatangajwe kuri televiziyo yerekanye abigaragambya buzuye mu mihanda bazunguza amabendera ya yemeni n'aya palestina icyivugo cy'izi nyeshyamba kuva na kera ni imana niyo nkuru urupfu kuri amerika urupfu kuri isiraheli umuvumo ku bayahudi intsinzi kuri isilamu nyuma y'amasengesho Islamabad mu murwa mukuru wa Pakisitani bamwe mu basenga banyukanyutse amabendera y'Amerika n'aya Isiraheli nk'ikimenyetso cy'uko basuzuguye ibyo bihugu imyigaragambyo aha yabaye mu mahoro nubwo hari hateganijwe indi yagutse kurushaho mu masaha y'ikigoroba Fahimu Ahmed umuyoboke w'idini Ikarashi yagize ati itangazamakuru mpuzamahanga n'inkiko mpuzamahanga bafunga amaso imbere y'akarengane gakorerwa abanyapalestina icyo babasha kubona gusa ni ibikorwa by'abanyapalestina igihe barimo kwirwanaho ibyo babyita iterabwoba uyu munsi ku wa gatanu turinginga ara ngo adufashe azamure palesitina asenye isiraheli ndagushimiye temisitokere ubu noneho nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure niko se ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
ibihe byiza kuri mwese mutajya munyanyanyiza urushinge rwa radiyo zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm bizera aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza tugize umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ngiye mujye kubona kuri mikoro amazina yanjye ni karemera patrick mbahaye ikaze
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo ubundi mu buzima busanzwe kuva kera mu rwanda rwo hambere umuco w'uko umubyeyi yahaga impano cyangwa se umunani abana be wahozeho iyo mpano yabaga ari nk'umusingi w'iterambere kuwo babaga bayihaye iyo mpano akenshi yabaga ari amatungo ubutaka ndetse n'ibindi uko rero ibihe byagiye bihinduka uyu muco wo guha impano abana wajya uvugururwa usanishwa n'amategeko mu rwego rwo kugabanya amakimbirane yavukaga nyuma cyangwa mbere y'uko bikorwa urugero twavuga ni itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ryavugaga ko umubyeyi yari ategetswe gutanga umunani ku bana be bigakorwa ababyeyi bakiriho hagamijwe kugabira umutungo abana babo cyangwa ababakomokaho bagahita bawegukana bikitwa ko bashoje inshingano yo kubarera no kububakira gusa umubyeyi yashoboraga kuba yaratanze umunani agasigarana iyindi mitungo akaba ariyo azaraga mbere y'uko apfa nyuma ariko byagiye bigaragara ko hari abana bitwaraga nabi aho bashyiraga igitutu ku babyeyi babo ngo babahe umunani ndetse n'indagano itegeko ry'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ryaje kuvanwaho risimbuzwa irya bibiri na cumi na gatandatu riha uburenganzira busesuye umubyeyi mu gikorwa cy'iragi aho yemerewe gutanga umutungo weho indagano uwo ashatse bitewe n'impamvu runaka uko guha impano uwo ashatse mu bana be rero nta bigenderwaho mu gutanga izo mpano bizwi bihari ibi rero bitera amakimbirane mu muryango yaba hagati y'abana ubwabo ndetse no hagati y'ababyeyi n'abana uyu munsi mu kiganiro ejo twabateguriye ingingo ivuga kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha impano abana be bigatera amakimbirane mu muryango byinshi rero kuri iyi ngingo reka mugenzi wacu ku nkuru za pacifique abitegezeho
ikibazo cy'ababyeyi basumbanisha abana mu kubarera ni ikibazo gikunze kugaragara mu muryango nyarwanda bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa ruhunde na rwerere mu karere ka burera bavuga ko impamvu bamwe mu babyeyi bakunda gusumbanisha abana mu kubitaho cyane cyane iyo bagiye kubaha impano ari intandaro y'amakimbirane mu muryango yaba hagati y'abana n'ababyeyi cyangwa hagati y'abana ubwabo ni ubusambo bw'ababyeyi ugasanga yisikururiraho umwe undi akamwanga hari umwana udakunda gukorera se na nyina none atakunda gukorera se na nyina ise akavuga ati uyu mwana uyu mwana yaransuzuguye sinzamunganya na runaka noneho niyo mpamvu ituma umwe amuha ahanini undi akamuha hatoya ariko bigakurura amakimbirane kuri wa wundi wahaye gato bimuko- bikurura amakimbirane agas- ugasanga yakwica mwene nyina kugira ngo apfa aveho kubera kuko bamuhaye gatoya ngo amurusha gukora umwana uramureze arakuze geze uba ntiyagiye kwahira uvuye gukora usanze yiriwe arerera undi yagiye kwahira yagufashije mu mirimo yose ubwo uzamurenganya na wa wundi wigwa arerera uzamurenganyiza uzamurenganyiza yiriwe mu muhanda wamuhaho nawe ariko si wamwimarira mo kimwe na wa wundi ukora nyine bihera mbere hera bakiwe ujye umutuma kuvoma bigakura utonesha we mubyeyi bagakura utonesha utonesha utonesha bikagera igihe bagize ute bashatse iki ingo zabo iyo bashatse ingo zabo rero kuri kwa wundi watonesheje uzagira ute uzamuremera wa wundi wari uzavuga ati wenda kikagadi ujye gushaka icyo kibanza nabyo rwose nabonye noneho wa wundi yatonesheje kubera ko ajya anamukoreramo mu ngata akamuha wowe kagasurusa akamuremera wa wundi utatonesheje nimba ntacyo afite hari hari ako yaguha iyo bimeze gutya se utonesha wa wundi nanone bikaza mu nda nini y'iki y'ababyeyi nabonye ari nka leta nayo yaba yabigizemo uruhare aho leta yavuye avuze ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashaka ngo agaha n'umuntu ashaka byatumye yuko ababyeyi baza kuza gutoneshamo abana kuvuga ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashatse agomba gu- gu- gutekesha ngo gutanga ngo umunani umwana ashatse byatumye aba abana bagira ubutoni ku babyeyi bit- bakurikije iki n'amikoro y'umuntu afite ushobora kuba ngenda uba umukene nkaba naravukanye n'umwana ufite uko yi- yifite noneho kubera ko wa mubyeyi azahura na wa mwana akagira icyamuremera ngewe nta kintu ndamuremera ntabwo umubyeyi azadufata kimwe niyo mpamvu uri kuza ubonamo hazamo n'aya makimbirane hakazamo no kwica n'iki ni aho ngaho byaturutse iryo tegeko leta yarishizeho sinzi aho barikuye niba itegeko bavuga ngo wenda ritorwa n'abaturage baka- bakabishyirwa mu bikoro- mu bikorwa sinzi aho babikuye rwose nge- numva ni ikibazo ari aho ngaho cyaturutse abana nk'ubu wenda n'urugero ufite inka mu rugo ufite abana batatu mu rugo uravuze uti umwana mufate ibidipe mujye kwahira umwe acaha ajye mu muhanda yigwa iyo ba bandi babiri basigaye mu rugo bajye kwahira nta mazi yatuye wa mwana nta murimo aguha yigwa ari kwerera gutyo nta kazi akora wa mwana wahirira ya nka ntago ya nka izavuka ndavuga nk'umubyeyi inshingano zanjye nzamugaburira pe mukore ibishoboka byose ariko wa wundi wahirira ya ya nka akaba yitaho inka niwe ho wayahiriye nawe iyi ni ikubyarira izakugeza iki- izagira iki ikugezaho ariko wa wundi- wa wundi utayiha n'icyatsi na kimwe ntabwo yayibonaho ikibazo cyo gusumbanisha abana bikozwe na bamwe mu babyeyi gikunze kugira ingaruka mu muryango karine jabo faustin umuturage wo mu karere ka burera avuga ko hashize igihe kitari gito atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi ubu mama yatubyaye turi abana batandatu umusaza aza kwitaba imana noneho umusaza amajije gupfa noneho haza kugira mushiki wanjye umwe noneho umukobwa wava mu nzu yari yarashakiye ruguru rwa rutora noneho aje mbona uwo mushiki wanjye n'umukecuru mbona batangiye kundeba nabi yamuhaye itongo tutabizi ingeye akantu bampaye kari gatoya ntujya mu rutare kandi isambu ya data yose imanuye aho ngaho ikagera epfo icyo kibazo mwahuye nacyo cyagize izihe ngaruka mu muryango ingaruka zo ni nyinshi none se abo bashiki banjye nangwa abishwa banjye bo k'uwo mukobwa ubu ntibagera iwanjye nanjye sinajya iwabo noneho n'abandi banyamuryango bashiki banjye bari igitwe ntibakandagira k'uwo mukobwa kandi nawe ntiyakandagirayo byose bishingiye aho yatangiye ubutaka tutabizi agatonesha uwo nguwo twebwe tutabizi amakimbirane aturuka aho ngaho umwe anyuraho n'undi akanyuraho kandi mbere twari tubanye neza dutumirana tugira ubuhe wahura n'ikibazo ukajya kuguza n'amafaranga wenda ubonye nk'akavi akayaguhereza nawe yaba ahuye n'ikibazo ukagira naho ingaruka zaturutse ku butaka umukecuru yatanze tutabizi niho ikibazo cyakomotse ntahari ubundi iyo bavuze ngo ubyara abo ushoboye kurera biba bisobanura iki ntibiba bishaka ngo b'abana bawe ubaringanyize hatagiramo usumba undi kugira ngo ya makimbirane n'umwijyane niyo uzamara gukura ku buryo b'abana bose uzaba uri nk'umwami bazaguhuriraho mama atamera nabi atamera nabi none ufashe umuntu umwe ugeze mu mahina wa muntu umwe nawe aravuga ati ibyanjye narabibonye n'abandi nibagire gute ntibamurebe nashaka pe ngewe ibyanjye nabyikuremo ugasanga ikibazo ni nk'icyo nyirabuheta beata umukozi wa minisiteri y'ubutabera ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko benshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha abana umunani atari byo biteza amakimbirane arabisobanura muri aya magambo ibyo kuvuga rero ngo umubyeyi afite uburenganzira bwo guha umwana ashaka ubundi ayo ni amarangamutima y'umubyeyi twebwe iyo twigisha turabwira n'ubwo itegeko rivuga ko ufite uburenganzira bwo guha uwo ushaka ariko mu buryo bwo kwirinda amakimbirane n'inzangano mu muryango twe dutanga inama ko bose wagombye kubaha itegeko icyo ryakuyeho ni biriya byo gutanika umubyeyi ngo mpa ku gahato bikamuviramo ingaruka zo gutakaza umutungo yaruhiye ariko umubyeyi yagombye gufata abana bose kimwe kuko n'itegeko rivuga ko ari umwana w'umuhungu ari umukobwa abana bose bagombye gufatwa kimwe ntabwo rero yagombye kugira amarangamutima ngo aho umwe uretse ko nanone ahantu tubisanga akenshi abana umubyeyi adaha ni uko nta gaciro baba bahaye uwo mubyeyi ugasanga umwana asuzugura umubyeyi nawe rero mu kumwihimuraho akanga kumuha umutungo nyirabuheta beata abona igisubizo cyashakirwaho inama twe dutanga ni uko umubyeyi agomba yirinda gusumbanya abana abana bose barareshya niba uhaye umwe bose ukabaha ntugire uwo utonesha kurusha abandi itegeko nta cyuho kirimo kuko n'ubundi ibibazo twakira ntabwo ari mu miryango yose nubwo hari amakimbirane atezwa na bamwe mu babyeyi cyane cyane iyo basumbanisha abana mu kubarera ingingo ya magana atatu na makumyabiri na kabiri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko ababyeyi bafite inshingano yo kwita no kurera umwana wabo utaragira imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko abashinzwe kurera umwana bemewe n'amategeko nabo bafite izo nshingano iyi ngingo kandi iza yunganirwa n'iya gatanu mu itegeko rirengera abana ry'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho ivuga ko abana bose barengerwa kimwe nta vangura iryo ari ryo ryose nkuru nziza pacifique kubw'ikiganiro ejo mu karere ka burera
burya umwana wirirwa ugenda ku muhanda cyangwa se umwana wirirwa uzerera ku muhanda ntiwamuha nk'uko waha umwana ugufasha imirimo igiye itandukanye dushimiye cyane aba babyeyi bo mu karere ka burera mu mirenge ya muhunde na rwerere batubwiye icyo batekereza kuri iyi ngingo yacu reka dushimire kandi uwitwa karenijabo faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we ko ubu hashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi none ubu kubera ko gutonesha byateye amakimbirane mu muryango wabo nta busabane cyangwa kugenderana bikibaho hagati yabo ntitwabura kandi no gushimira umukozi wa minisiteri y'ubutabera nyirabuheta beata ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko abenshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha impano cyangwa se umunani atari byo biteza burya amakimbirane ahubwo atanga inama y'uko umubyeyi akwiye kwirinda gusumbanisha abana be kuko abana bose bareshya arongera kandi ati niba uhaye umwana umwe ukwiye guha n'abandi ntugire uwo utonesha ahubwo bose ukabaha kimwe mugenzi wacu nkuruza pacifique nawe uduteguriye inkuru turamushimiye cyane ese wowe dukurikiye muri aka kanya utekereza iki kuri ingingo yacu yo kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se unatwandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter ukandika ijambo ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mu gihe muri kutwohereza ubutumwa reka tugaruke ku bihe by'ingenzi byaranze ikinamico ngiramugire ngira ngo murabyibuka ko ikinamico yacu ngiramugire yarangiye mu cyumweru cyatambutse mu gihe ikinamico ngiramugire yageze ku musozo hari uwakwibaza ati si ubundi yari igamije iki uyu mukino mu kuwandika twagendeye ku nkuru y'urubyiruko rutuye mu nkambi ndetse n'urundi rw'abanyarwanda izo nkambi zari Rwakayuzo ndetse no hanze y'inkambi mu murenge wa cyanzige iyi nkuru yari igamije kwerekana ko nta vangura na rimwe umuntu agomba gukorerwa kuko ari impunzi ndetse ko nta mwanya w'urwango cyangwa se mu nkengero bigomba kuranga urubyiruko kuko burya rwakwisanga ruri habi rukurikije ibyo byose ikindi nanone iyi nkuru yerekanye ko nubwo mu muryango uvukamo bagusaba kwanga mugenzi wawe bitewe n'icyo bamubonamo wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kubyanga ndetse kandi ukaba wanatera intambwe kubafasha guhindura imyumvire yabo
shyikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo burya nakurebaga umutima udahari sinitaye ku tuntu duto wakundaga yeah. ntiwahwemye kumwe ko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine ururuke endo iru erure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyamu kabona ko nahindutse ndabizi ko bigugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe sinkora izamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse narahindutse narahindutse
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo mpumuriza nari mu nkenge ko atari ryo herezo fate ikiganza dutsindane maze nige gukunda nkawe nkawe ukwangaza mwanga wundi ugukunda kuko ntakiri wawundi wawundi wakera sinifuza gukomeza jyenyine ururuke endo iru erure mu gihe tutari kumwe
Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
burya akaryoshye ni gahora mu itama niko umunyarwanda yavuze tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none uyu munsi twaganiriye ku kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be dusanga ko bitera amakimbirane mu muryango aho twumvise bamwe mu babyeyi bo mu karere ka burera mu mirenge ya muhunde na rwerere batubwiye ko umwana wirirwa yirera cyangwa se umwana wirirwa agenda ku muhanda burya ngo utamuha nk'uko waha umwana ugufasha imirimo igiye itandukanye ndetse kandi twanumvise ubuhamya bw'uwitwa Karinijabo Faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we ko ubu hashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko gutonesha ese udukurikiye muri aka kanya utekereza iki kuri ingingo yacu yo kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter ukandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe turacyakira turabashimiye rero mwese twabanye mu kiganiro cya none dushimiye kandi na mizero crespe wadufashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine w'amahoro wari uhagarariye iki kiganiro
ukubaka ejo atubereye ejo inshuti muduteza yombi mu mwanya muto turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe najya ataha ndagushimiye nawe wamfashije kugiranya amajwi y'ibiganiro ari nako nshimira bagenzi banjye bose bamfashije kubitegura kuri mikoro mwari kumwe nanjye timu harisi ishimwe mbasezeyeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe